mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo tuvewa akadomo ko mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi niyedirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na Placide Magambo nanjye ndabasuhuje kandi mbaha ikaze mu makuru yacu urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rwategetse leta y'u rwanda kwishyura umunyapolitiki akaba n'umuyobozi w'ishyaka fd inkingi ingabire victoire umuhoza indishyi icyo cyemezo cy'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu twacyakiriye neza cyane cyadushimishije kuko kuri twebwe biragaragaza nyine ka karengane twakomeje kugenda tuvuga uwo ni bwana anselme mutuyimana ni umuvugizi w'imbere mu gihugu w'ishyaka fd inkingi ritaremerwa mu gihugu cy'u rwanda
ubwongereza bufite uburenganzira bwo kwisubiraho bukaba bwavuguruza icyemezo bwari bwarafashe cyo kwivana mu muryango uhuza ibihugu byo ku mugabane w'i burayi ibi ni ibyavuzwe n'urukiko rw'uburayi
umuryango w'ibihugu by'uburayi wagumishijeho ibihano wafatiye emmanuel ramazan shadari umukandida uzahagararira ishyaka riri ku butegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu matora y'umukuru w'igihugu
umuganga w'umunyekongo dr denis mukwege yashyikirijwe ishimwe ry'uwitangiye amahoro ku isi i oslo mu gihugu cya norvege
izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi placide urukiko rw'uburayi rwanzuye ko ubwongereza bufite uburenganzira bwo kwisubiraho bukaba bwavuguruza icyemezo bwari bwafashe cyo kwivana mu muryango uhuza ibihugu byo ku mugabane w'i burayi ibi ni ibyashyizwe ahagaragara mu itangazo ryasohowe ku cyicaro cy'urwo rukiko muri luxembourg uyu mwanzuro w'urukiko ushyizwe ahagaragara mu gihe minisitiri w'intebe w'ubwongereza Theresa May yakereje inama y'inteko inshingamategeko yagombaga kwemeza binyujijwe mu matora cyangwa se ikazibukira umugambi wayo wo kwivana mu muryango uhuza ibihugu by'i burayi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abaturage b'ubwongereza bari bemeje mu matora ya kamarampaka ko bivanye muri uyu muryango abashingamategeko bo mu gihugu cya ekose bari basabye uru rukiko ko rwasuzuma iyo ngingo y'uko ubwongereza bwahabwa amahirwe yo kwivuguruza mu gihe bwasanga ko ari ngombwa kwisubiraho kuri icyo cyemezo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo kamarampaka yabaga abaturage ba ekose bari batoye ko ubwongereza bwaguma mu muryango uhuza ibihugu by'i burayi ekose ni igihugu mu busanzwe gifatwa nk'igice cy'ubwongereza umuryango w'ibihugu by'uburayi wagumishijeho ibihano wafatiye emmanuel ramanzani shadari umukandida uzahagararira ishyaka riri ku butegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu matora y'umukuru w'igihugu ayo matora ateganyijwe mu mpera z'icyumweru gitaha ibyo bihano kandi birareba abandi bayobozi bakuru b'igihugu cumi na batatu amakuru ijwi ry'amerika rikesha ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters avuga ko ibyo bihano bishobora kongera agatotsi n'ubundi kari gasanzwe hagati y'uwo muryango n'ubutegetsi bwa perezida wa Congo Joseph Kabila Congo ivuga ko ibyo bihano bigamije kuvogera ubusugire bw'igihugu no kwivanga mu matora leta ya Congo isanzwe yarafashe icyemezo cyo kwima indorerezi zituruka mu muryango w'ibihugu by'uburayi uburenganzira bwo gukurikirana amatora iki cyemezo gikomeje kunengwa bikomeye n'abakandida batavuga rumwe na leta n'imiryango idaharanira inyungu za politiki mu kwezi gutaha nibwo biteganyijwe ko perezida kabila azatanga ubutegetsi amazeho imyaka cumi n'umunani abakurikirana hafi ibya politiki ya kongo bemeza ko shadari ariwe uhabwa amahirwe menshi yo kuzatsinda ayo matora kandida emmanuel shadari wabaye minisitiri w'umutekano mu gihugu arashinjwa gukoresha ingufu mu kuburizamo imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugera mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi
umuganga w'umunyekongo denis mukwege yakiriye ishimwe nobel ry'amahoro uyu munsi mu mujyi wa oslo mu gihugu cya norvege mu kwakira iryo shimwe dr mukwege yahamagariye abatuye isi guhagarika ingeso zo kwirengagiza intimba y'abakorerwa ihohoterwa rishingira ku gitsina mu bihe by'intambara dr mukwege yagize ati si abagizi ba nabi bonyine bagafashwe nk'abanyabyaha ahubwo n'abafunga amaso imbere y'amabi bakikomereza nk'aho bitabareba nabo bakagombye gufatwa nk'abanyabyaha ibi ni ibyavuzwe na mukwege mu ijambo ryo gushimira abitabiriye uwo muhango abantu benshi bahimbye dr mukwege mana y'abagore amaze imyaka makumyabiri yita ku bagore bafatwa ku ngufu abavurira mu bitaro bya panzi hafi y'umujyi wa bukavu mu burasirazuba bwa kongo ku birebana na politike kimwe n'amatora yegereje muri kongo dr mukwege anenga imyitwarire y'ubutegetsi bwa perezida joseph kabila aho atunga agatoki ingaruka z'imiyoborere mibi ikomeje gusenya igihugu cye ananenga uburyo umutungo kamere w'igihugu ukoreshwa nabi bigatuma abaturage ba kongo bigumira mu bukene bw'akarande radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa mbere yumvikanye agerageza gutesha agaciro ibirego by'uko yategetse avoka we kwica amategeko mu gukoresha amafaranga kugira ngo abumbe iminwa y'abagore bari bamufiteho amakuru mabi mbere gato y'amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ku rubuga rwe rwa twitter trump avuga ko gutanga ayo mafaranga ari ibintu bisanzwe cyane kandi ko bidafite aho bihuriye no kwica amategeko ariko hakaba abandi bemeza ko ibyo Trump yakoze binyuranije n'amategeko agenga imitangire y'imisanzu mu gihe cy'amatora ibyo Trump ibyo Trump abivuze nyuma y'uko ku wa gatanu ushize abashinjacyaha bagaragaje ko Trump yategetse avuka we Michael Cohen kuriha abagore babiri bikekwa ko bagiranye imibonano mpuzabitsina nawe ayo mafaranga yari agamije kubacecekesha kuko yibazaga ko iyo bimenyekana byari kumugiraho ingaruka mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinze Gerald Nadler umudepite w'umudemokrate witegura kuyobora komisiyo y'ubutabera mu mutwe w'abadepite guhera mu kwezi kwa mbere avuga ko bafite ibimenyetso bihagije byatuma batangiza ibiganiro byo gukura Perezida Trump ku butegetsi yavuze ko ikirego cyo gushaka kubumba iminwa abagore kiramutse kimuhamye cyonyine gihagije kugira ngo akurwe ku butegetsi radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu rwategetse leta y'u rwanda kwishyura umunyapolitiki akaba n'umuyobozi w'ishyaka fd inkingi ingabire victoire umuhoza indishyi zibye byangiritse mu gihe yari afunzwe zisaga miliyoni mirongo itandatu n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda inkuru irambuye tuyibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana urukiko nyafurika rushinzwe uburenganzira bwa muntu rwategetse u rwanda guha victoire ingabire umuhoza indishyi ya miliyoni mirongo itandatu n'eshanu n'ibihumbi magana abiri na mirongo itatu z'amafaranga y'u rwanda ni umwanzuro wafashwe n'urukiko nyafurika kuwa gatanu w'icyumweru gishize ruvuga ko ari indishyi zituruka ku byangiritse bigaragara bitewe n'ifungwa rya ingabire victoire ndetse n'ihungabana umuryango we yagize mu gihe atari hamwe na wo afunzwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo madamu ingabire victoire umuhoza yakatiwe gufunga imyaka cumi n'itanu ahamejwe ibyaha birimo kugambanira igihugu agamije kukibuza umudendezo no kurema umutwe w'abagizi ba nabi mu kwezi kwa cumi kwa bibiri na cumi na kane nibwo ingabire victoire yatanze ikirego mu rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu asaba ko hasuzumanwa ubushishozi bijyanye n'amategeko y'ingengabitekerezo ya jenoside gupfobya jenoside no gukwirakwiza ibihuha icyo gihe yasabaga kurekurwa no kwishyurwa ibyangijwe afunzwe uru rukiko rwaje kwemeza ko uburenganzira bwe butubahirijwe mu rubanza imwe mu mpamvu rwashingiyeho ikaba yuko nko ku cyaha cyo kuregwa gukwirakwiza ibihuha nta shingiro bifite kuko ngo ibyo yavuze byari bisanzwe bizwi mu kwezi kwa cyenda k'uyu mwaka madame victoire ingabire yarafunguwe ku mbabazi zatanzwe n'umukuru w'igihugu ntabwo twashoboye kubona nyir'ubwite madame victoire ingabire ariko ku murongo wa telefone twavuganye n'umuvugizi w'imbere mu gihugu w'ishyaka fdu inkingi ritaremerwa mu rwanda ni bwana mutuyimana anselme atubwira uko bakiriye iki cyemezo cy'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu icyo cyemezo cy'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu twacyakiriye neza cyane cyadushimishije kuko kuri twebwe biragaragaza nyine ka karengane twakomeje kugenda tuvuga kuva ingabire yagiye imbere mu mu rwanda mu gihugu aje muri gahunda ze za politike n'iz'ishyaka za fdu inkingi ariko mu by'ukuri mu byemezo bibiri bimaze gufatwa n'uriya rukiko biragaragaza neza ko madamu witwa ingabire yarenganye cyane ni icyemezo gifashwe nyuma y'uko u rwanda rwari rwamaze kwivana mu masezerano aha abaturage babwo uburenganzira bwo kururega mufite icyizere ko u rwanda ruzagishyira mu bikorwa kiriya cyemezo nubwo rwikuyemo ariko rwikuyemo ikirego cyaramaze gutangwa bityo rero bikaba nta mpamvu n'imwe tubona yagombye gutuma kiriya cyemezo mu bikorwa ku rundi ruhande ariko guverinoma y'u rwanda ivuga yuko nta myanzuro y'uru rubanza irabona bityo ko itagira icyo ibivugaho minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta y'u rwanda bwana busingye johnston yabwiye umunyamakuru w'ijwi rya amerika sumuta kaboye ati ntacyo navuga kuri uru rubanza kuko ntarabona kopi yarwo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu nibwo u rwanda rwasinye amasezerano n'urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu amasezerano aho uburenganzira umunyarwanda ku giti cye cyangwa umuryango utari uwa leta wo gutanga ikirego muri uru rukiko kijyanye n'uburenganzira bwa muntu rwaje kwivana muri aya masezerano mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu habura iminsi mike cyane ngo urubanza victoire ingabire yarezemo u rwanda rutangire kuburanishwa n'uru rukiko u rwanda rwavuze ko rwivanye muri aya masezerano yemerera umuturage warwo kururega kugira ngo rwongere ruyasuzume kuko rwabonaga bahamijwe ibyaha bya jenoside barwifashisha nk'umuyoboro wo kwigira abere bigakorwa mu izina ryo gushakira ubutabera abanyarwanda uru rukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu ruvuga ko kugera ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka rwari rumaze kwakira ibirego ijana na mirongo icyenda imanza mirongo ine n'umunani muri zo akaba arizo zari zamaze gucibwa claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo y'amerika urakoze claude tukiri mu burundi abayobozi mu ntara ya kirundo baratangaza ko abarobyi batatu b'abarundi bafashwe n'abasirikare b'u rwanda kuri iki cyumweru mu kiyaga cya rweru buramatari w'intara ya kirundo abifata nk'ubushotoranyi ngo kuko abo barobyi bafatiwe mu mazi y'u burundi ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinzi bubicishije ku rubuga rwa twitter mu gitondo cyo kuri uwa mbere ubushikiranganje bw'umutekano bwatangaje ko abo barovyi banyururijwe mu giyaga ca Gweru n'abasirikare b'u Rwanda ico bise enlèvement mu rurimi rw'igifaransa ayo makuru aremezwa namwe mu banyagihugu bo ku mutumba wa Gatete aho abafashwe baturuka ariko birinze kugira ico batangariza ijwi rya Amerika bamenyesha ko igihe batwagwa batabibona Alent Rubere Mutabazi arongoye intara ya Kirundo aremeza aya makuru aho amenyesha ko abagera kuri batatu bafashwe mu bucagucagu kuri w'Imana aribo babariza ku butaka bw'u Rwanda.
E, na bene gihugu bari bagiye kuroba bariko baroba ngaho mu kiyaga ca Rweru bo ngaho ku mutumba ngene wa Gatete gacimbira imago aho abene gihugu bane bariko bararoba baza babona abasirikare bo mu mazi bagwanira mu mazi yo mu gihugu cy'u Rwanda bariko barakizura baca baraza aho bari mu mazi bariko baroba mu mazi y'u Burundi baca barabafata baca barabatwara ariko umwe muri bo ashobora kubatoroka aroga aragaruka ariko abo batatu harimo uwitwa Toyi uwitwa Uwizeyimana n'uwitwa Ruganira bose bakaba bakiri ku butaka bw'u Rwanda kandi bakaba babatwaye bariko bararobera mu mazi y'iwacu Burundi.
Mutabazi asaba igihugu cy'u Rwanda kurekura abarovyi ivyabaye akabifata nk'agasomborotso n'agasuzuguro katabuzemo.
E, Ivyo bintu tuvyakira ko ari ibintu bibabaje mbere tubona yuko womengo umwanya umwe uba harimwo umengo agasomborotso ahandi naho ukamengo ni nk'agasuzuguro kuko gufata abantu gutyo ukabatwara ntunavuge tubatwaye kubera iki n'iki tubatwaye kubera amakosa ya naya byumvikana ko harimo agasomorotso n'agasuzuguro tukaba dusaba rero leta y'u rwanda indongozi z'u rwanda hamwe n'abajeje umutekano wo mu rwanda ko abo bene gihugu bobarekura ataco bahinze gusaba kandi mu maguru masha kuko abene gihugu basanzwe bibaniye neza n'abaturanyi bo mu rwanda ko nta ngwane zihari nta bene gihugu baba barundi baba abanyarwanda nta kibi abenegihugu bafitaniye mu mwaka uheze umurovyi yaraguye mu kiyaga gweru arashwe kuri ubwo buramatari w'intara kirundo arafise ico asaba abakorera ku mupaka cane cane abarovyi ubwa mbere abenegihugu ngaha bagira ikibazo ngaha mu mazi bagafatwa n'abasirikare b'u rwanda canke mbere y'umwaka uheze hoho barashe n'umwe arashobora kwitaba imana e, dutera kamo rero abenegihugu bo ngaha muri komine ya busoni cane cane abarovyi ko mu kuja mu mazi bogerageza bakitwara buke buke bakigengesera bakaraba ko batarenga amazi y'u Burundi ngo baje ku mazi yo mu Rwanda si ku ruhande rw'intara ya kirundo gusa hagiye haravugwa ikibazo cy'abarovyi bafatirwa mu mazi ya gweru mu mwaka uheze no mu ntara ya muyinga abarovyi bagera kuri batanu barafatiwe muri ico kiyaga ca gweru n'abasirikare b'u rwanda ariko bahava bararekugwa ivyo bibazo bikaba vyagiye kuboneka cane kuva aho imigenderanire hagati y'ivyo bihugu bibiri itosekariye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika umuganga w'umunyekongo denis mukwege yakiriye ishimwe nobel nobel y'amahoro uyu munsi mu mujyi wa oslo ni mu gihugu cya norvege mu kwakira iryo shimwe dr mukwege yahamagariye abatuye isi guhagarika ingeso zo kwirengagiza intimba y'abakorerwa ihohotera rishingira ku gitsina mu bihe by'intambara mu mujyi wa bukavu aho asanzwe akorera ibikorwa bye abaturage bakurikiranye uko uwo muhango wagenze umunyamakuru w'ijwi rya amerika temistokle mutijima yari ariyo uh, temistokle byagenze gute nyuma y'uko dr mukwege ahawe icyo gihembo cyakiriwe gute n'abo baturage batuye umujyi wa bukavu aho asanzwe akorera
wabonaga ko ari ikintu bakiranye ibyishimo byinshi cyane na mbere amashusho agitangira kugaragazwa buri uko babaga kuri televiziyo nini bareberagaho kuko bari bakoze ibyitwa porojegisiyo bagaragaza nka ekara kinini cyane buri uko rero ifoto cyangwa se ishusho ya dogiteri mukwege yagaragaraga kuri iyo ekara wumvaga ko bakomera akaruri icyarimwe n'ibyishimo cyane n'amashyi ubona bashyigikiye nyine umuntu bishimiye ko ari umuntu uvuka mu gihugu cyane cyane ukorera n'ibikorwa aha mu mujyi wa bukavu wabonaga ko ari ibintu bishimiye cyane ibyo bikorwa se asanzwe akora cyane cyane birimo gufasha abagore bakorewe ihohotera rishingiye ku gitsina abaturage mu mujyi wa bukavu barabizi
ibyo bikorwa barabizi n'iyo ubabajije barabikubwira hari nubwo ntagize amahirwe yo guhura n'uwaba yaranyuze aha mu bitaro bya panza aho asanzwe akorera ariko mu nkuru yatambutse ngira ngo twatambukije harabona naganiriye nabo mbere baranyuze ariko ibyo bikorwa barabizi basanzwe babizi kenshi aha mu mujyi wa bukavu iyo umuvuzeho bamwita ngo ni muganga w'abagore cyangwa se ni umuganga usana abagore niko bakunze kumwita benshi iyo uvuze izina dogiteri mukwege ibikorwa bye birazwi hano atari no mu gace ka panzi ibitaro birimo gusa ahubwo no mu mujyi wose wa bukavu uvuganye nawe usanga abaturage ibikorwa bye babizi icyo gikorwa se cyo gukurikirana uko yahawe igihembo cyateguwe nande ubwitabire bwari buhagaze gute
igikorwa cyateguwe n'icyitwa fondasiyo panzi fondasiyo panzi ni ishami ry'ibyo bitaro bya panzi bikurikirana abo bagore baba barahuye n'ibyo bibazo hakabaho kubafasha kongera kubentegara cyangwa se kubasubiza mu muryango cyangwa muri kominote kuko akenshi bakunda kutitabwaho n'imiryango yabo cyangwa se n'abari bafite abagabo bakanga kubakurikirana iyo fondasiyo panzi rero niyo ikurikirana ibyo bikorwa nyuma yo guhabwa ubuvuzi bakongera kubinjiza muri kominote nibo rero bateguye icyo gikorwa wabonaga ni sare nini isanzwe yifashishwa mu kwerekana ibijyanye n'imyidagaduro bita concordia iri hano mu mujyi wa bukavu yari yakubise yuzuye abantu bamwe babuze aho kwicara bahagaze mu mpande zayo ubona ko wabonaga ko ari igikorwa bitabiriye gukurikirana harimo abaturage mu ngeri zitandukanye ndetse harimo n'abo bavuga ko bari mu miryango ya sosiyete sivile gusa ntabwo twabashije kubona abantu bo ku ruhande rw'ubutegetsi babyitabira nta bari bahari
urakoze cyane temistekle mutijima utubwiye uko abaturage b'i bukavu bakiriye igihembo cyahawe dogiteri mukwege tubabwire ko icyo gihembo yagisangiye n'umunya irake nadia morade
ijwi ry'amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
u rwanda rwifatanyije n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe uburenganzira bwa muntu umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe uburenganzira bwa muntu yemeza ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa ko n'abajyaga bavuga ko bahura n'ihohoterwa mu bigo byakirirwamo inzererezi by'agateganyo byahindutse amateka ibi bivuzwe mu gihe bamwe mu bafungiwe muri ibyo bigo bakomeje kugaragaza ko bakorewe iyitwa rubozo ni inkuru ya mugenzi wacu asumuta kaboyi komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu yizihije uyu munsi mu biganiro byayihuje n'inzego zinyuranye byabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u rwanda perezidante w'iyi komisiyo madamu nerere maderene avuga ko u rwanda rumaze kugera ku ntambwe ishimishije mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu uyu muyobozi atangaje ibi ku munsi w'ejo ku maradiyo anyuranye mu gihugu harumvikanye abaturage bavuga ko kugeza ubu uburenganzira bwabo bugihohoterwa cyane cyane ku bafungirwa mu bigo biri hirya no hino mu gihugu byagenewe kwakira baba bafashwe nk'inzererezi ariko tugezeyo ikintu batwiga badukorera badufunga nk'ukwezi cyangwa ibyumweru bitatu bafatiye hariya hatari inyota banjyana mu ndege namazemo amezi abiri ariko ngewe nifuzaga umuhoro kugira ngo niteme gusa nishaka yaramfasha yingirana mu kagari ankubitiramo kugeza ngiye kwa kabura twahuye nikoreye agataro kari kariho iseri rimwe ry'imineke inkoni baradukubita uko bishakiye ugasanga turara ahantu hadashimishije harimo inda harimo ibiki byose mbese ugasanga
kujya kwituma ni rimwe kabiri ni kabiri kajya karenga benshi mu bafatwa bakajyanwa muri ibi bigo bamwe usanga bashinjwa kwishora mu buraya abandi bivuga ko ari abajura n'igice kinini cy'abacururiza mu mihanda bazwi ku izina ry'abazunguzayi aba bantu bakomeje gutakambira inzego z'ubuyobozi ko bafatwa n'abantu batazi kandi bakabahohotera ngwije jeanne paul umukozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco asobanura ko nta wundi muntu wemerewe gufata aba bantu atari umupolisi ntabwo daso yemerewe gufata aba bantu ngo abajyane mu bigo binyobwa mu gihe gitoya perezida wa komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu asobanura ko hagiye gushira imyaka igera kuri ibiri ikibazo cya transit center kivugutiwe umuti nk'ubu ngubu tubona aho tugenda dusura usanga ijonjora rikorwa nkaho rikorwa nk'ahari kigali rikorwa buri minsi ibiri ari abajya bakomeza muri rib ari abarekurwa nimba barekurwa cyangwa se abakurikiranwa mu butabera niba bafashe umujura akabanza akajyaho ariko icyo gihe niba ari umuntu wafatiwe mu mujura icyo gihe baramukurikirana mu gihe hizihizwa imyaka mirongo irindwi hasinywe itangazo risaba ibihugu kubahiriza uburenganzira bwa muntu u rwanda narwo rwasinye iri tangazo mu myaka mirongo itanu n'itandatu ishize hari abasanga kugeza na n'ubu uburenganzira bwa muntu butarubahirizwa uko bikwiye hagiye havugwa mu minsi ishize abantu bafungwa bakaburirwa irengero imiryango yabo igakomeza gushakisha hirya no hino urwego rushinzwe ubugenzacyaha mu rwanda rib ruvuga ko nta muntu n'umwe ufungwa ngo umuryango w'ubuyoberwe jean marie twagirayezu umuyobozi mukuru w'ishami rishinzwe ubugenzacyaha mu rwanda niwe wabisobanuye akenshi ibyo tubona ni uko amakuru aranatangwa ariko abantu ntibashake no kugaragaza ko bamenye amakuru ko umuntu wabo wafunzwe ariko no ku mpamvu zidasanzwe hari igihe bishobora kuba ngombwa ko umuntu adasurwa ariko nibura abantu baza ahari kubera ko iyo turi mu iperereza ry'ibanze hari impamvu zijyanye n'iperereza zo kudatangaza ibijyanye n'iperereza kubera ko mu iperereza ry'ibanze nk'uko tubizi rikorwa mu ibanga hari igihe biba bitari ngombwa ko abantu bamusura abo rero batagize uburenganzira bwo kumusura niba usanga akenshi bagaragaza ko batasuwe batasuye umuntu wabo cyangwa batazi aho u rwanda rugiye kumara imyaka makumyabiri rushyizeho komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu ariko abanenga imikorere y'iyi komisiyo cyane cyane imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu ikunze kuvuga ko uru rwego rutajya ruvugira abantu bafungwa ku mpamvu za politike perezidante wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu wasobanura ko nta muntu n'umwe uri hejuru y'amategeko yaba umunyapolitike cyangwa se umuturage usanzwe icyangombwa ni uko icyaha giteganywa n'amategeko iyo urukiko rusanze wagikoze iyo umuntu atanyuzwa arajurira numva rero ari ukubitandukanya kuko icyaha kiba cyakozwe giteganywa n'amategeko ikibazo cyaba ari uko icyaha kidateganywa n'amategeko komisiyo y'igihugu uburenganzira bwa muntu ivuga ko mu myaka cumi n'icyenda imaze ishyizweho uburenganzira bwa muntu mu rwanda bwifashe neza gusa umuyobozi w'iyi komisiyo akavuga ko hakigaragara ingero nkeya z'ababubangamira cyane cyane abagihohotera abana abahohotera abandi ku mitungo ndetse n'ikibazo cy'imanza zitarangira arakoze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumta kaboyi kuri uyu wa mbere bwana peter vurman ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yakiriye indahiro z'abanyamerika basaga mirongo ine mu itsinda pisco riharanira amahoro abo banyamerika bagiye gufasha mu bikorwa by'ubukorerabushake mu rwego rw'uburezi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yakurikiranye uwo muhango Do you solemnly swear Do you solemnly swear that I will support and defend that I will support and defend the Constitution of the United States the Constitution of the United States
bwana peter vurumani ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika i kigali mu rwanda arakira indahiro z'abanyamerika mirongo ine na babiri baje mu nshingano zo gufasha mu bikorwa by'ubukorerabushake mu rwego rw'uburezi mu rwanda n'abakorerabushake bibumbiye mu itsinda pisco ry'abanyamerika riharanira amahoro bazigisha ururimi rw'icyongereza mu bice bitandukanye by'igihugu cyane mu byaro abo uko ari mirongo ine na babiri bagiye kwinjira mu nshingano nyuma y'amezi atatu bari mu bikorwa byo kubahugura ku rurimi rw'ikinyarwanda n'umuco nyarwanda madame esperance munganye nk'uhagarariye gahunda y'umuco n'ururimi mu itsinda rihugura abanyamerika aragaruka ku mpamvu ku ikubitiro babigisha ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco nyarwanda ntabwo abanyarwanda bose barashobora kuba bavuga icyongereza rero kumenya ikinyarwanda bizabafasha kuvugana n'abanyarwanda bose harimo n'ababandi batabashije kugira amahirwe yo kujya ku ishuri kuko nk'uko mwabibonye bari kwigisha icyongereza kandi ikindi no gusangira umuco burya abantu mu gukorana bisaba yuko bamenya umuco wa amerika bakamenya umuco w'abanyarwanda abarahiriye izi nshingano nabo bavuga ko biteguye kuzinjiramo kandi bakaza bazazisoza uko bikwiye baje gutanga ubumenyi ariko banungurana ibitekerezo bishya ku mico y'ibihugu byombi bagenzi banje uyu munsi turaba abakorerabushake tuzajya kuri site zacu kandi tuzakorana n'abagenzi bacu basha na abayobozi bacu tuziga ibintu byinshi kubereke mu rwanda ku burezi kuri twebwe rimwe na rimwe bizaba bikomeye ariko twize neza iramagana icyo gukora igihe ibintu bikomeye tuzafasha inshuti zacu kandi tuzibuka amasomo yacu turi hano gufasha ariko kandi turi hano kwiga no kumenya umuco w'u rwanda bwana peter vurumani uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika mu rwanda yasabye iri tsinda rya pisco kuzakora ibishoboka byose rikazasohoza inshingano zaryo yibukije ko indahiro wakoze ikomeye cyane ko buri mutegetsi muri leta zunze ubumwe za amerika aba agomba kuyikora mbere yo kwinjira mu nshingano bwana vurumani avuga ko bazagira uruhare mu guteza imbere urwego rw'uburezi abakorerabushake ba amerika bazafasha minisiteri y'uburezi mu kubaka ubushobozi mu rwego rwo hasi ku mudugudu bazaba bakora mu mashuri abanza n'ayisumbuye bibanda mu kwigisha icyongereza nk'ururimi rw'amahanga bazaba ari n'abarimu bongera ubumenyi kandi bazagira uruhare ku ntego y'u rwanda yo kwihutisha ururimi rw'icyongereza mu gihugu bwana eugene mutimura minisitiri w'uburezi mu rwanda arashima ubufatanye hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'u rwanda akavuga ko muri rusange iki gikorwa cy'abakorerabushake kizakomeza gutanga umusaruro badufasha kugira ngo abanyeshuri n'abarimu bamenye icyongereza ku buryo bunoze umusaruro rero ni uko iyo wigishijwe icyongereza umuntu wize icyongereza rurimi kavukire biba ari akarusho ndahamya rero ko bizagira umusaruro umwe mu bayobozi b'ibigo by'amashuri bazabana n'aba bakorerabushake akavuga ko bizarushaho gufasha abarezi ndetse n'abanyeshuri madame ya natali kabahira uyobora urwunge rw'amashuri mabare muri gatsibo aragaruka ku musaruro w'aba bakorerabushake twe iyo baje turabaganiriza tukabashyira mu mwaka wa mbere sogondere ubona abana barangiza umwaka wa mbere rwose icyongereza babasha kucyumva ikibazo cyose ubajije umwana akabasha kugusubiza adatabye ku ruhande ku buryo uba ubona cyumva kandi bishimiye no kuba bajya imbere y'abandi bana bagakora dibete ubona abana bisanzuye kandi bishimye Iki gikorwa cy'aba bakorerabushake b'Abanyamerika mu Rwanda mu itsinda PISCO kimaze imyaka icyenda mu nzego z'uburezi n'ubuvuzi. Kuva cyatangira Abanyamerika b'abakorerabushake mu nzego z'uburezi n'ubuvuzi barasaga magana arindwi mirongo itanu bamaze gutambuka ku butaka bw'u Rwanda muri iyi gahunda. By'umwihariko kuri iyi nshuro bitezwe gufasha kumenya ururimi rw'Icyongereza na n'ubu rukivugwaho ibibazo mu burezi bw'u Rwanda kuko inyigisho hafi ya zose zitangwa mu Cyongereza. Magingo aya ubutegetsi bw'u Rwanda bubarura abasaga mirongo cyenda b'abakorerabushake bari gufasha mu kwigisha ururimi rw'icyongereza eha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ni kuri iyo nkuru dusorejeho amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba tubashimiye kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri peter handle wadufashije mu buhanga bw'ibyuma fasil gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema na placide magambo turabashimiye mugire umugoroba mwiza